raadiyoo Nuuran Hudaati. Raadiyoon Nuuran Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuuran Hudaan soora qalbii musliimaati. Nuuran Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتان كبجمتوتا dhaggeeffattoota raadiyoo Nuura Hudaa Alhamdulillah gargaarsa Rabbii guddaatiin sagantaa guyyaa kamisaa qabannee dhiyaannee jirra. Qophiileen sagantaa har'aa keessatti isiniif dhiyeessinuu qophii gaachana Islaamaa, jaarmaya bulteetii fi barnoota qidaa qulqulluuti. Jalqaba irratti odeeffannoo abbaas irraa dhageeffannee walitti deebina.
Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu babbaa dhokkaa kabajamtoota hordoftoota raadiyoo Nuural Hudaa gabaasa odeeffannoo guyyaa irraatti qabsanii dhiyeessaa namni sanii dhiyeessuun inni Abbaas Minal Islaam. Odeeffannoon teenta qaraammachaa magaalaa Finfinneetti namoonni qajeelfama labsii yeroo muddamaa cabsan kum tokkoof dhibba sadii ol hidhamuu gabaafame jetti. Koomishiniin poolisii magaalaa Finfinnee namoota qajeelfama labsii yeroo muddamaa mootummaan tatamsa'a dhibee vaayirasii kooroonaa ittiin to'achuuf baase cabsan kum tokkoof dhibba sadii ol to'annaa jala oolchuu guyyaa kaleessaa beeksise. Koomishinichi namoonni to'annaa jala oolfaman kunniin qajeelfamoota labsichaa jidduu kan ta'e walirraa fageenya hawaasummaa kan hin eeggatinii fi iddoowwan namoonni hedduun argamanitti haguuggii afaanii fi funyaanii osoo hin godhatiin kan argaman ta'uu fi irra hedduun isaanii ammoo naanna'u akka qiirqoo saddis katamaa araadaa gullallee fi yakka irraa ta'uu ibsi. Mootummaan Itoophiyaa qajeelfamoota labsii yeroo muddamaa tatamsaa dhibee vaayirasii kooroonaa ittiin to'achuuf baase jidduu namni iddoowwan akka gabayaa fi namoonni lakkoofsaan hedduu itti argamanitti haguuggee afaanii fi funyaanii godhatuu ni dirqisiisa. Tarkaanfii koomishiniin poolisii Finfinnee namoota qajeelfama kana cabsan irratti fudhatu hordofuun koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa poolisiin namoota sababa qajeelfama kana cabsuun to'annaa jala oolche akka hiiku gaafate akkasumas tarkaanfiin fudhatame kaayyoo qajeelfamichi bareef kan faallessuudha jechuun balaaleffate. Itoophiyaatti lakkoofsi namoota COVID-19 qabamanii dhibba lamaa fi torbaatamii lama ga'uu gabaafame. Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa sa'aa 24 dabre keessa namoota kuma fi dhibbi shanii fi saddeettamaaf qorannoon COVID-19 kan taasifame ta'uu fi namoota kana jidduu namoonni faalaman sagal argamu ibsi. Namoota qabamuun isaanii mirkanaa'e jidduu afur seenaa imala biyya alaa kan qaban yoo ta'u sadi ammoo namoota amma dura qabamuun isaanii mirkanaa'e waliin tuttuqaa kan qaban ta'uu fi lama immoo seenaa imalaa fi tuttuqaallee kan hin qabne ta'uu ragaan ministeerichaa ni mul'isa. Itoophiyaatti walumaa galatti gammaatti qorannoon laaboraatoorii namoota kuma 45 dhibba lamaaf 78 taasifama. taasifamee jira isaan keessaa namoonni dhibba lamaaf torbaatamii lama qabamuu odeeffannoon ni addeessa. Saudiin torba iidaa keessa sochii uummataa guutuutti kan uggurtu ta'uu beeksisti. Saudiin weerar vaayirasii kooroonaa biyyattii keessatti hammaataa jirtu to'achuuf kanaan dur magaalota hedduu keessatti sochii uummataa uggurtee turte. Haa ta'u malee mootummaan biyyattii jira madaanaa keessa ugur laaffisee tur deebisee kan cimsu ta'uu beeksise. Ministeerri dhimma biyya keessaa wabeeffachuun ajansiin odeeffannoo Saawudii akka gabaasetti guutuu biyyattii keessatti Ramadaan booda Mee 23 hanga 27 2020 tti guyyaa shaniif sochiin uummataa sa'a 24 f guutuutti kan ugguramu ta'uu ibsan. mootummaanis isaa kanaan hanga guyyaa iidaatti dhaabbileen daldalaa hundi banaa kan turan ta'uu ibsuun uummanni sa'aat sagal am hanga shan pm tti bilisaan socho'uu kan danda'u ta'us beeksise haa ta'utii magaal kabajamtuu makkaa keessatti amma sochiin uummataa guutumaa guutuutti dhorkamee kan tur ta'uu ibsi kun ni addeessa lakkoofsi namoota ameerikaa keessatti vaayirasii kooroonaan du'anii kan ibsame ol ta'uu himame. Daayirektarri dhimmoota dhukkuboota dariiqaa yookaan immoo infekshinii US Dr. Antoonii Fawuchii sababa vaayirasii kooroonaan lakkoofsi namoota Ameerikaa keessatti du'anii lakkoofsi gabaasame ol ta'uu beeksise. Fawuchiin boordi seeneetii akkaataa US weerar kanaaf deebii kennit qoratuuf akka ibsetti vaayirasii kooroonaatiin keessumattuu naannoo magaala Niwuyoork keessatti sirnaan utuu hin lakkaa'amiin man keessatti kan du'an hedduudha jedhe lakkoofsi hagama akka ta'e garuu dubbachuu irraa of qusatee jira. yoo magaalonni fi kutaaleen biyyaa ariifatanii diinagdee banu ta'e wanti hamaa mudatu malaa jechuunis akeekachiise. Pireezidaant Tiraamp ammoo gorsa ogeeyyii diduun uggurri labsame ka'ee magaalaa banuuf ixxifachuu jira. Haa ta'u malee bulchoonni kutaalee biyyattii irra hedduun tarkaanfii isaa kan balaaleffatuu jiru. Ameerikaatti hagammaatti lakkoofsi namoota COVID-19 qabamanii miliyoon tokkoo fi kum dhibba afuriif soddomaaf dhibba sadiif afurtamii saddeet yoo ta'u kan du'an ammoo kum saddeettamii shaniif dhibba tokkoof sagaltamii shan gahee jira. Hordoftootni kan dhaggeeffachuu jirtan odeeffannoo raadiyoo Nuural Hudaa Mee 14 ti. Lafti masjida sadarkaa Afrikaatti guddaa ta'e akka itti ijaaramu kennuuf waadaa galam kennamuuf ta'uu ibsan. waggaa tokko dura jijjiirama siyaasaa biyyattii keessatti argamu hordofuun muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad magaalaan Finfinnee magaalaa waldeennaa gamtaa Afrikaa ta'uu isii hordofuun lafa masjidni sadarkaa Afrikaatti guddaa ta'e itti ijaaramuu fi salaanni iidaa itti salaatamu Finfinnee keessaa kennuuf waadaa galee ture. Haaluma kanaan majlisni magaalaa Finfinnee xalayaa caamsaa sadii bara 2012 biiroo misooma lafaa fi manaajimentii bulchiinsa magaalaa Finfinneetiif barreesseen waadaan kun hanga ammaatti kan hojiirra hin oolfamin ta'uu ibsuun iidal faxrii dura deebisaan akka irratti kennamuu fi qabu gaafate. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee gaaffii dhiyaate hordofuun torbaan dhufu keessa caamsaa 12 bara 2012 guyyaa arbaa harka majlisni magaalaa Finfinneetti dabarsee kennuuf qophii ta'uu ibsi. Haa ta'u malee lafti kennamuuf waadaa galame kun magaalaa Finfinneetti eessaa fi bal'inni lafa kanaa hammam akka ta'e wanni ibsame tokkolleen hin jiru. Suudaan hidha laga abbaayii bishaaniin guutuuf waliigaltee akka mallatteessuuf gaaffii Itoophiyaa irraa dhiyaateef diduu beeksifte. Ministeerri jallisii Suudaan ibsa qabxii dheengaddaa baaseen Itoophiyaan hidha laga abbaayii ji'a adoolessaa dhufurraa eegaltee bishaaniin guutuuf karoora qabatte galmaan ga'uuf Suudaan iddoo masriin jirretti karoorichi deeggartee akka waliigaltee mallatteessuuf kan gaafatte ta'uu beeksise. haa ta'u malee muummichi ministeeraa suudaan doktar abdallaa hamdook xalayaa gara isaa muummichi ministeeraa doktar abiy ahmadiif barreesseen hidhi bishaaniin guutamuun duratti biyyoonni sadeen marii jaarsummaa ameerikaatiin jalqabame ture tatattamaan deebi'uun waliigaltee guutuu ta'e erga qaban jechuu isaa odeeffannoon ni addeessa mootummaan suudaan akka jedhutti kanaan duras wixinee waliigaltee ameerikaa keessatti qophaa'e iddoo itoophiyaan hin jirretti akka mallatteessitu masrirraa gaafii dhiyaateef kan didde ta'uu ibsuun ammas ijjannoo wal fakkaatu qabaachuu beeksise suudaan kanaan duras yeroo dheeraaf dhimma lagabbaa irratti Itoophiyaa kan deeggaraa turte yoo ta'u yeroo dhiyoo asitti garuu yaad isii kan jijjiirte ta'uu gabaafame. Suudaan xalayaa amma Itoophiyaa ergite keessatti lagabbaa bishaaniin guutuun osoo jala hin qabamin dur dhimmoota teknikaa fi heeraa irratti waliigaltee erga ga'uun dirqama ta'uu ibsuun keessumattuu biyyoota sadeen qindoominaan to'annoo hidhichaa haala irratti hirmaatan akkaataa ragaalee walii dabarsaniin dhimma nageenya hidhichaa eegumsi naannoo fi dhiibbaan hawaasa irraan ga'u akkamitti sirreeffama qabxiileen jedhan waliigaltee kan bar barbaadan ta'uu ibsite. Odeeffannoon keenya kanaan dhumaa roobni cimaan baha Afrikaa keessatti roobaa jiru hordofuun lolaa uumameen lakkoofsi namoota qe'ee isaanii irraa buqqa'anii dabalaa jira. Itoophiyaa, Soomaaliyaa, Keeniyaa fi Yuugaandaa akkasumas Ruwaandaa keessatti roobni cimaan torbee hedduuf osoo addaan hin kutiin roobaa jiru walqabate lolaa fi sigiga lafaa uumameen uummanni hedduun qe'ee fi qabeenya isaa irraa buqqa'aa jiraachuu gabaafame. dhaabbatni mootummoota gamtoomanii dameen deeggarsa namummaa akka gabaasetti Itoophiyaa naannoo Somaaliyaa keessatti lolaa uumameen galaanni naanna'u jireenyaa erga argaluun uummanni kuma dhibbaa qe'ee isaa irraa buqqa'uu beeksise. Naannoo Somaaliyaatti taanaan hoggana bulchiinsa dhimmoota ittisa balaa obbo Saadiq Abdulqaadir Heeliif VOAf yaada kenneen ammoo balaa lolaa godinaalee naannichaa hedduu keessatti mudateen torbaan lamaan dabran keessa qofa uummanni kuma shantamaa ol ta'u qe'ee isaa irraa buqqa'uu fi yoo xiqqaate namoonni kudhan balaa kanaan du'uu beeksise haaluma walfakkaatuun Keeniyaa keessatti roob cimaa torbe hedduu walitti fufuun roobaa jiru hordofuun lolaa fi sigiga lafaa mudateen lakkoofsi namoota du'anii dhibba lamaaf shantamaa akka dabree fi namoonni kuma dhibba tokkoof shantamaa ol qe'ee fi qabeenyi isaanii irraa buqqa'uu ibsan dhaabbanni gargaarsaa islaamik reliif jedhamu akka gabaasetti ammoo soomaaliyaa naannolee hedduu keessatti roob cimaa roobaa jiru hordofuun lolaa uumameen uummanni kuma dhibba lamaaf kudha shanii ol qe'ee isaa irraa buqqa'uu beeksise. keessumattuu naannoo puuntland keessattis lolaan magaalaa xiqqoo takka guutuutti irra gargaluu gabaafame. Ugaandaa keessattis rooba guyyoota hedduuf walfaana roobaa jiruun lagni guutuun hospitaala fi manneen barnootaa dabalatee bu'uuraaleen akka daandii kan manca'an ta'uu fi kanuma hordofuun yoo xiqqaate uummanni kuma dhibbaa ol qe'ee fi qabeenya isaarraa buqqa'uu odeeffannoon ni addeessa. Walumaa galatti naannoo baha Afrikaa keessatti roob cimaa hordofuun balaa lolaa uumameen uummanni miliyoona tokkoo ta'u miidhamuu gabaasaaleen ni addeessu. hordoftoota keenya odeeffannoon guyyaa har'aatti qabnu kanuma qophiiwwan keenya kaanaan waliin turtii gaarii qabaadhaa asumaan nagaa isiniin dhaamadhaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu
hayyee obboleessa keenya abbaas odeeffannoo nuuf dhiheesseef galatoome rabbiin sirraa haa jaalatu kabajamtoota dhageeffattoota keenya amma gama qophii jaarmee bultii islaamaa tarkaanfanna sheek keenya jaalatamaa sheek muhammad waadoo wajjin turti gaarii jaarmee bultii islaamaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته akkam jirtan daawwattoota televiziyoonii nuurul hudaa rabbi khayrii jiruu dunyaatii fi aakhiraatti nuuf haa kennu jechaadha خير قندلميني نها قنمو bira nun dabarsinii waan nun tole rabbi nurraa haa qabu waan nuuf tolu nutti haa qabu jechaadha gama sagantaa keenya sagantaa jaarmaya bultii islaamaa dabarraa sanirraa husnul khuluqi ilmi namaa ka rabbiin walitti isa dabale ka rabbii wal bira isa fide qoree walitti facaasee qoree dhaddeedha walitti facaasee qoree agamsaa walitti tahee jireenya isaa waliin dabarsuun sheenaa har'aatillee sheenaa boruutillee waliif dhadhaa fi dayma ta'ee lafa waliif ta'ee bishaan bishaan waliif ta'ee haala gaariidhaan gammachuudhaan jiruu isaa yoo wajji ceesise gammachuu har'aa boruuti. kanatti wani nama geeysu xusnul khuluqi haala toluudhaan namni akka lafaa walii ta'uu danda'a. Lafa tana irra deemna irra fiina. Narran fiigin hin jettu ni dhiinna nan dhiitin hin jettu. Waa'ee haalaatirra nabiin keenya yeroo dubbatu alayhi salaatu wassalaam inna axabbakum ilayya wa aqrabakum minnii fi laakhira majlisan axaasinukum akhlaaqa. وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاقا nabiin keenya alayhi salaatu wasalaam akkana jedhan namni irra jaalatamu gama kiyyatti ka guyyaa qiyaamaa teeysoo keeysatti gama kiyya dhiyaatu qobsuma keeysatti ka qobsumti isaa qobsuma kiyyatti dhiyaatu ka an ammas haalaan isa jaaladhu namoota haala isaanii tolfatan jee nabiin keenya alayhi salaatu wasalaam warra hin cinni hin taane warra qoree qummuuddoo namatti hin taane warra qoree tiiniidha yookaa qoree hadaammii warra namatti hin taane ka qoree agamsaallee namatti hin taane ka miidhaa guddoos namarraa qabatu ka miidhaa xiqqoos namarraa qabatu ka mul'iseetis nama miine ka mul'isee nama miine ka dhoyseetillee keessaa nama miine jechuudha qoreen xixiqqoon akka qoree hadaamii na tuyxee osoo hin beekin waan nama waraanu argan ka miidhaa xiqqoos nama miine dhoysee ka guddiseellee nama miine ka miidharraaf dhoowwu jechuudha. warroonni rabbii walitti isaan fide ka jaarsaa jaartiidha haala bareedaadha yoo jiraatan ilmaan isaaniis haala bareedaa san irratti guddatti gandi ganda barakaadhaa ta'a jechuudha. Naam. Irra jibbamaan keeysan gama kiyyatti ka teessumti isaanarraa fagaattu qobsumti isaa akiraa keeysatti warroota haalli isaanii hamaati jedha nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam. Maa ofii baddee ilmaan tee balleessita. maa ufii wal arrabsitanii ilmaan teeysan arraba barsiistan yaa jaarsa jaarti maa ufii kijibdanii ilmaan teeysan kijiba barsiistan maa ufii wal hamattanii ujoollee teeysan hama barsiistan maa ufii kabajaa walirraa fuutanii ujoollee teeysan kabajaa walirraa fuudhu ofirraayis fuudhu ma barsiiftan na'am waa warri waarii haasee ujoollee waarii ittiin baatii ja'an mataan ujoolleedha mataa warraati waa warri gaaritti ilaalan gaaritti ilaalti. waa warri hamatti ilaalu hamatti ilaalti ijoolleen. Nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam waan je'e ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وهم من علم ما دلقت وهم سلا تلتو خير ثواب ما قبض جانرا تئر ألفات يرو ميزان قياك يا ما كيست مزنا يوكا مدالا تكلن مهنجر جدوب مالرا من حسن الخلق حالة لرة وألا فتلا لنا عباد الله والنهالة قونجر دلقا ربي نمرة هي دلقا عبادات الرئيسابا قبتو هدو دلقا وانسا هندرا واني أكا ميزان الفيس قياك ياما حسن الخلق والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ربي كن يكنج بل برنم نقرتي حالته لي dallansuu isa keeysaa danfitu liqimsee bira dabra aarii isa keeysaa danfitu san gadi liqimse akka waan hin aarinitti osoo lubbuun utaali jettuun maree qabee lubbuu isaatirra taa'e hin dhoowwe karaa isin itti burraaquu barbaaddu san na'am ni faarse rabbiin ummata akkasiisan والكاظمين الغيظ جئن الله أكبر إيه نتو حالة بريدة كسيسا ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وركن نفارس ربين كأبس كديف من ما قد كأبس أبس ما قالت قدار قتا حال في جلام بالليسن أبس قالت قدار ربي سيكنا إرنا ما دبر ربي ورسن جالتا ولا عافين عن الناس ألا تحبون أن يغفر الله لكم جئ نماف إر دبرتني ربي بديت إسن إر سني دبرو هنجالتني جا ربي عز وجل ilkaan arraba walii wal ollaa jira yeroo tokko tokko ilkaan kun arraba kana qac godhani ciniina ni dhiisallee ni mura garuu jarritu walii dabde arrabaaf ilkaan wal ta'uu dadhaban je'anii arraba kana jalaa muranii yoo darban ilkaan kophaa isaanii tola hin tolu. Yoo ilkee tana keessaa caccabsan yoo arraba kana miite je'anii arrabni kophaa isaa haa taphatu afaan keessa inni tola arrabni kun hin tolu wal fokkisa jechuudha. Garuu obsanii ciniinus keetumas si ciniinee obsi je'aniini qaama keetirraa tokko arrabaan bilisaan ilhaal isa malee hin toltu ilkaan kana malee hin toltu walii gadu taaltaatu nama arrabni. nama gartee ilkaan hin qabne arrabne kana keessa gadu taalaami yeroo haasa'u hunda hin qabamuufi wanni qabutu hin jirre wal bareechitanii waliin toltanii wal miitanillee akkasumatti taa'a je'eni abbaan bilisaan ilhaal arraba halaatiin akkasumatti hojii jiraachisa malee jarri kun walloleen hin je'anii takka yoo keessaa cabsan rakko arraba yoo achiin muran rakko ilkaan yoo jalaa caccabsan rakko waa kadaa yaa jaarsaaf jaarti wal dhabdanis walii obsaa walii dhoysaa walii obsaa wal gorfadha nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam waan nun je'an إن المؤمن لا يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم نمتج ربي التأمن تولين حال إسات أخلاق إساء حال إساء الفتودان سبا إساء طبيعة إساء الفتودان درجة نمتج صومن الله أكبر كصومن قد قرتي صومن سنة كان صومن heddummeeyse san qofaa miti alqaa'im ka salaatu leeylii ka'ee dhaabbatu halkan rabbii isaatiif darajaa namni guyyaa soomanaa oole ka halkan illee leeylii dhaabbatu ka ibaadaaf uf kenne argatu san argata jee duuba allahu akbar sadarkaa xiqqoodha haala toluudhaan jechuu bar galata toluudhaan haala toluudhaan na'am nabiin keenya yeroo gaafatame an aksari maa yudkhilu nnaasa aljanna maal jedhe وان ردو جنة نما سيسورة يروقا فتمي فقال تقوى الله وحسن الخلق صدى ربي تجي أما حالة لجي تقوى الله وحسن الخلق لا فانسين حالة لون ريفة واحد بل ليسين جرجرتي صدى ربي تي حالة لولا كان لمن جنة نما نقاجي نبي كني عليه الصلاة والسلام وهكذا قال أنا زعيم ببيت في ربض في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه الله أكبر وانجي نبي كني عليه الصلاة والسلام أني واسي لا يوكا أفكا بارجي من جنتك يستته أكا أرقت أنيو أنيو فواسيته nama moromee dhiiseef falammiin hin barbaachiftu jechuudha. Maaliif wal nama jibbisiisti? Jaarsa jaartii yeroo wal falaman, saahibban yeroo wal falaman, falammiintu wal nama jibbisiisti. Dhiisu, galatatti argatta. Mana jannata keeysatti tahe akka namni sun argatu uf qabeef ani waasiidha jedha nabiin keenya alayhi salaatu wasalaam wabiidha jedhu. Dhugaas maan qabaatin hin kana muhiqqoo. Osoo dhugumas qabaatillee jechuudha. Osoo dhugaa'u qabaate. Na'am. waan murmusan keeysatti dhugaan gama isaa maan jiraatinis jechuudha bar wabibeytin fi wasati iljannati liman taraka alkadiba mana jannata walqixa jannataa keessatte naam nama gartee falammii dhiiseef mana barandaa jannataa keeysatti ta'e uf qabeef jedhe nama kijiba dhiiseef ammoo mana walqixa jannataa keeysatti ta'e an uf qabeef jedhe duuba mana san argata jechuudha ganda jannataa ganda laafaa seete yaa abdallah daarussalaam ganda keessatti yaanne ka keessatti hin xaarreessan daarussalaam na'am namni kijiba dhiise ganda jannataa walqixa argate nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam walqixa walqixa jannataa keeysatti rabbiin mana gartee achitti kurfeessaaf jechu hin kijibinaa dhugaa wajji bulaa walitti hin kijibinaa walin kaa'ininaa walin ganinaa jaarsa jaartiin jaalala qofa waliif dubbatuu keeysatti wal sobuun hayyama isaanii godhama yoo haalaan jaalachuu baates an haalaan si jaaladha yoo jedhe kuni jireenya tolchuudha kana ni hayyamte shari'aan waa kadaa isiinis jechuudha ammaa waan biraa keessatti waa sii bite wallaahi jedhe gabbahee gizee ol deebi'u waan sanaan hin agarre jedhee sii sobuun kuni kijiba jechuudha wal nama dhabsiisa wanni akkanaa kijiba akkanaa dhiisa jechuudha. وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه nama haalli isaa toleef ammoo jannatarraa gararree mana jannataa gararree ol aanaa akka inni argatu an isaaf of qabeef ijja nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam kanaaf ayyuha almuslimuuna walmuslimaat haala keenya rabbiin nu haa tolchu jennaa sagantaa keenya asumatti dhaabna rabbii waan baranne nu afaamsiisutti nu adalaysiisu جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وجعل الجنة الفردوس مأواكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة إلى اللقاء jaarmee bultii islaamaa maasha allah sheeka keenya kabajamaaf jaalatamaa sheek muhammad waadoo rabbiin isin irraa haa jaalatu bakkuma jirtanitti hamtuu hundarraa isin haa tiisu qophiin itti aantuu gaachana islaamaati qur'aanaa fi saayinsiin ammayyaa waliif galamoo wal didu gaachana jajjabaa ofiitti fannoo gaachana islaamaa sagantaa kana keeysatti gaafilee aduwwii muslimaa yeroo hedduu irra deddeebi'anii gaafachuudhaan musliimoota ittiin dhamaasuu fedhaniif deebisaa quubsaa hayyoonni islaamaa deebisan afaan oromootti hiiknee isiniif dhiheessina gaachana islaamaa gaachana jajjabaa ofiitti fannoo karaa lafaa irri waliin barsiifannoo.
Previously, the scientists they thought that the light of the moon was its own light.
Amma dura saayintistoonni ifaan adde isaa ifaa mataa isaatii jedhanii yaadaa turan. Garuu Qura'aanni suuraa Alfurqaan suuraa 25ffaa ayaa 61 irratti kana jedha. Rabbiin guddate kan samii keessa buruuja taasise isa keessa ifaa jabaa yookiin aduu uume ammallee ji'a ibsu uume. Jechi afaan arabaa kan Qura'aana keessatti aduu ibsuuf yeroo hedduu tajaajilu shamsa kan jedhu kana. Ifni isarraa maddu ammoo siraaj, wahaaj yookiin diyaax jaamee ibsama. Hiikaan isaatiis cubboo ifaa mataa isaa qabu. Faanusa ifu yookiin ammoo ifaa guddaa jechuudha. Yeroo hunda ifaan aduu, wahaaj, siraaj yookiin diyaax jaamee wanni ibsamuuf ifaan san ifaa mataa isaa waan ta'eef. Jechi afaan arabaa kan qura'aana keessatti ji'a ibsuuf tajaajilu qamar kan jedhu kana. Ifni isaa ammoo muniir yookiin ammoo nuur jaamee ibsama. Hiikaan isaatis ifaa ergisaa yookiin ammoo ifaa balaqqeessa'e jechuudha. Qura'aana keessatti bakka takkattillee ifaan ji'aa ifaa mataa isaatii jaameen ibsamne. Jechi afaan arabaa urjii ibsuuf tajaajilu ammoo najma jedhama. Ifaan isaa ammoo saaqib jaamee ibsama. Ifaa wayita lafa gahu humna dhabu yookiin kan qaawa xiqqoo keessaan ifu jechuudha. Ifaan guddaan wayita lafa gahu humna isaa dhaba. Aduun ifaa mataasii jechuunis siraaj, wahaaj yookiin diyaax jaamu akkasumas jiini ammoo ifa ergisaa kan muniir yookiin ifaa balaqqeessa'e kan nuur jaamu qabaachuun isaanii qura'aana keessatti bakka hedduutti ibsamee jira. Suuraa Yunus suuraa kudhanaffaa aayaa shanaffaa suuraa Noox suuraa torbaatamii tokkoffaa aayaa kudha shanii fi kudha jaha irratti ibsamee jira. قرآن سورة الطارق سورة سدتمي جافا آية سدفارة كنجا النجم الثاقب إفا جاء ويتئب سربين إفا أوريسين وجي دكان أوريسين dur saayintistoonni awurooppaa dachiin irra jiraannutuu wiirtuu sirna aduu fi hawaatii jaanii yaada turan pilaanetoonni hundi aduu fi jiini dachii naannawanii jaanii amanan wanni kunis ji'oosentirizim jedhama yaadni kun dhaloota nabi isaa alayhi salaam dura jaarraa lammaffaa keessa yeroo tolomirraa kaasee hanga jaarraa kudha jahaffaatti itti amanamaa ture nikolaas kopornikas bara kum tokkoo fi dhibba shanii fi kudha lamatti waa'ee sochii pilaanetootaa irratti tiyoorii hiliyoosentirik jedhamu qabatee dhufe namni kunis wiirtuun sirna hawaa kanaa aduudha pilaanetoonni hundi dachiis dabalatee adura naannawanii jedhe booda irratti saayintistiin jarmanii kan yohannis keplaar jedhamu bara kum tokkoo fi dhibba jahaa fi sagalitti kitaaba isaa kan astronomiyaa noovaa jedhu keessatti akkana jechuun katabe pilaanetootaa fi dachiin aduu qofara naannawanii hin dhaabbatan akkuma adura naannawan isaanis matuma isaanirra maranii jedhe wayitaan barataa ture barumsa kiyya bara kum tokkoo fi dhibba sagalii fi saddeettamii lamatti hin xumure pilaanetootaa fi dachiin adura naannawan akkasumas ifirraas ni maran kan jedhu dubbiseetiin ture akkasumas sirnoonni hawaa keessaa hundi gaalaksiiwwanis ni naannawan garuu aduun bakkaan sossootuu ja'an akka yaada kanaatti aduun bakkuma tokko dhaabbatti jechuudha garuu wayitaan aayaa qur'aanaa kan suuraa anbiyaa suuraa 21ffaa aayaa 33 irratti argamu dubbisu wahin arge وهو الذي خلق الليل والنهار ربين إسا هلكني في قيا أومي والشمس والقمر إسا أدو في جأومي كل في فلك يسبحون هندنو فلك ساني خيس يا أنيجا قنافو قرآني أدو في جينينا أنه دان جنت فلك ساني راسني مران جتشو رانبس جتش أفان أربا إدو تنتي إبسمي يسبحون قن جأو خان جتش أفان أربا خان صباحا جأو را دراري سنس جتش قامس الصهو إبسو تجاجلو jecha yasbaxaa jedhu kana nama karaarra deemaa jiruuf yoo fayyadamne namni kun akka nama ispoortii dalaguutti gara gaggalee deemaa jira jechuu osoo hin taane namni kun qajeelee deemaa jira yookiin fiigaa jira jechuudha. Nama bishaan keessa jiru ibsuuf yoo fayyadamne ammoo sololi'aa jira jechuu osoo hin taane daakaa jira jechuudha. Haaluma wal fakkaatu Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa jechuma kana wayita qaamman hawaa keessa jiran ibsuuf fayyadamu kanatti wantoonni kunniin qilleensa keessa barrisaa jiran jechuu osoo hin taane daandii isaanirra naannawaa jiran jechuudha. Falaka isaanirra maraa jiran jechuudha. Kanaafuu akka qur'aanaatti aduu fi jiini naannahuudhaan cinatti falaka isaanirraas ni maran jechuudha. Arraantana saayinsiin aduunis ifira naannawaa jiraachuu sii beekuu dandeenya. Qajeela ija keenyaan aduu laaluu hin dandeenyu. Namni qajeela aduu laala yoo jedhe ija ifii jaamsa. Meeshaa aduu ittiin laalan qabaattanii aduu ifitti dhiheessuu dandeessan taanaan mallattooleen garaagaraa yookiin ispoorts aduurra jiraachuu isaanii hubatuu ni dandeessan. Mallattoon aduurra jiru sun marsaa tokko naanna'ee fixuudhaaf guyyaa 25 itti fudhata. Kana jechuun aduun marsaa takka naanna'uudhaaf guyyaa 25 itti fudhata jechuudha. yaadame wayita mana barumsaa turre sanitti aduun dhaabbattuudha hin sossootu jaamnee barsiifamne qura'aanni ammoo waggaa kum tokkoo fi dhibba afur dura aduun ni naannoyitii jedhe ammaan tana alhamdulillah manneen barumsaa hundi aduunis ni naannoyti yaada jedhu fudhatanii jiran suuraa yaasiin suuraa soddomii jahaffaa aayaa afurtammaffaa irratti aduun ceetee ji'a dhaqqabdee ifaa irraa deemsisuu hin qabdu halkanis guyyaa duran dabru وكل في فلك يسبحون هندينو فلك سانيرا ديماني جا أما تنا ساينتسوني أوربيتين أدو في جاء خان غرغراتي جا خنافو أدون جيتي جاء دربوهن دنديسو قوان قرآن جي أران تنا ساينسين أكنو تهمت أدون غرا كالتي توكو خان سولار ايبيكس جامو إمالا جرتي سرنا كونستليشن أوف هيركولاس يوخين ألفا رايلا جامو خيسا سفيسا سكندي تكان مايلا كدالما يوخين كيلومترا دي دمتهين ديمو تجرتي arraan tana saayinsiin akka nutti himutti nuti ifa aduu argachuu kan dandeenye wal nyaatiinsa keemikaala waggoota biliyeenaan dura jalqaberraa arganne guyyaa tokko wal nyaatiinsi keemikaalaa kun ni dhaabbata kun ammoo ifaan aduu akka dhaamu taasisa kunis jireenyi dachii tanaa akka dhaabbatu godha saayintistoonni wanni kun mudatuuf ammaas waggoota biliyeena hedduu fudhataa ja'an qur'aanni dhaamsa wal fakkaataa suuraa yaasiin suuraa soddomi jaaffaa aayaa soddomi saddeet irratti akkana jedha washamsu tajrii limustaqarrin lahaa aduun dandeetii rabbiitiin bakka sii gahuuf deemti. Jechi afaan Arabaa iddoo tanatti ibsame mustaqar kan jedhu kana. Jechi kun hiika lama qaba. Bakka murtaawaa yookiin yeroo murtaayaa jechuudha. Arraan tana saayinsiin aduun gara bakka murtaawaa tokkoo kan soolaar apex jedhamu imalaa jirti. Akkasumas yeroo murtaayaaf jiraattii jedhee nutti himutti jira. Kanaafuu hiikaan jecha mustaqarra jedhu. Lachuu akka saayinsiitti kan bakka murtaayaa fi yeroo murtaa'ee jedhuun sirriitti walitti gala. yaada qur'aanni waan kana waggaa kum tokkoo fi dhibbaa afur dura ibse Quran mentions this 1400 years ago. When I was in school, I had learned wayita mana barumsaa turretti wantoota sadiitu jira jaanii nu barsiisan jajjaboo dhangala'oo fi gaasiidha amma dura saayinsiin hawaan sirna astiroonomiitiin ala jiru vaakiyuumiidha yoo wanni takkaillee bakka san hin jiru jee amana boodarratti saayintistoonni hawaa sirna astiroonomiitiin ala jiru kana keessatti riqichoota argan kanaafuu vaakiyuumii yookiin duwwaa miti jechuudha waan kana ammoo pilaazmaa jaanii yaaman wanni bifa akka gaasiitiin jiru kun aayiniiwwan poozitiivaa fi negatiiva tahan walqixaa qaba qur'aanni waan kana waggaa kum tokkoo fi dhibba afur dura suuraa alfurqaan suuraa 25ffaa ayaa 59 irratti akkana jechuudha ibsa Rabbiin isa samiiwwanii fi dachii akkasumas wantoota isaan jidduu jiru uume. Samii fi dachii jidduu waatu jira. Arraan tana saayinsiin pilaazmaan kun akka maatarii afuraffaatti lakkaa'amuu ni danda'a jechaa jira.
They say that this plasma can be considered as the fourth type of matter. Today science also tells us Saayinsiin yeroo ammaa tana baqqaanni qilleensaa kun akka dhimbiibduutti tajaajilaa jira. Raadeeshinoota hamaa tahan kan hawaa keessaa gama dachii dhufan nurraa deebisaa jira. Ifaawwan hamoo tahan ekstiraay fi altiraavaayileti jaaman akka dachii hin dhaqqabne taasisa. Kun ammoo wanni lubbuu qabu dachiirra kana ga'an jiraatu taasisa. Dhimbiibduun yookiin baqqaanni kun osoo jiraachuu baate lubbuun takkailleen dachii tanarra turuu hin dandeessu. Qura'aanni suuraa Alambiyaa suuraa 21ffaa ayaa 32 irratti akkana jedha. Samii gombisaa dachii badiirraa eegdu goonee jirra. Arraan tana saayinsiin akka nutti himutti gombisaan badiirraa eegu kun osoo jiraachuu baate dachii tanarraa lubbu qabeeyyiin hundi ni badan turan.
we have made the heavens, the Arabic word is samavat, we have made the heavens, that is the sky, as a canopy well guarded. Today science has come to know that this protected ceiling, without this, life would have ceased to exist on the face of the earth.
ifaan golgolooyne ka dukkanamoyu ilaahin nuuf ibse ka hundaa dandayu akka dharri cabde dhugaan ifabbayu nuuran hudaan ife rabbiin nuuf haa kayu
hayyuu islaamaa guddicha doktor zaakir naayik rabbiin ammallee beekumsa irraan beekumsa si haa dabalu bakkuma jirtutti rabbiin shiraa dubbii jalaa si haa teessu obboleewwan qophiitan gama afaan oromootti nu hiiktanis jazaakumullahu khayran isiniin jenna amma gama barnoota aqidaa qulqulluutti tarkaanfanna.
gaarii gaariin namaa waan hin taane yaala ija makluuqaatiin khaliqa ilala الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين لقيفتوت في أردفتوت راديو نور الهدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتان سقلتمين سوك برمسكين أربع الفرق بين الإيمان والإسلام وأنك ولله لا إسلام في إيماني ماني ولا بهذا wanni kun wa tokkumo waan adda addaati kan waliin laalladha alislaam waliimaan mu'min muslim wa tokkumo waan gosgosaatidha waan kan nami keessa wal dhabeedha nami garii waan jedhu wanni kun wa tokkoo jedha yoo mu'min jetti muslimum jechu yoo muslim jetti mu'minum jechu garagarummaa hin qabu wa tokko ammoo jechi sirri wanni kun lamaan idha iftaraqa ijtama'a وإذا اجتمع افترقا أكن جتشو جتشي دنسان جتشي كان جتشي دنسان كان كيست واني كلما ولك أبامي جنان غرغر بهاد غرغر به جنان ولك أباما أكن هذا يو ولك أبامي أدام بهاد يو أدام به ولك أباما أكن جتشون أكن إسلام في إيماني يو البر دبتم الإسلام والإيمان يو البر دبتمو معنى أدد قبا معنى غرغر قبا إيكو غرغر قبا دا يو أمو أد أدد دبتم إسلام قفت دبتمي إيمانا ملي يو كان إيمان قفت دبتمي إسلاما ملي كب كبات دبتمي جتشو قاف كب كبات دبتم والجل أولى يو إيماني قفتي كبات دبتم islaamummaan liin jal oolaa yoo islaamummaan kobaat dubbatam iimaanii jal oolaa yoo ammoo wal bir dubbatam ma'anaa adda addaa qabaa jedhan jechuudha rabbiin subhaana quraan keessa waan jedhu inna almuslimiina walmuslimaati walmu'miniina walmu'minaati asi kunoo wal bir dhufeedha alislaam waliimaan inna almuslimiina walmuslimaat kun islaamadha والمؤمنين والمؤمنات كن إيمانا والبر رفه والبر الدبتم قابك والبر دبتم إيكو الدد قبالا إسلامي كبات إيكو قبا إيماني كبات إيكو قبا واني كلما ولي قبام جنان أكنت إيكو خيسة الدام بها جتشو يوكا والبر دبتم إسلامي تشون دلقا ظاهرة قبتا دلقا ملتا كان قبتا إيماني أمو waan qalbii qabata waan qalbiin argamu ka qalbii keessaa dhugoonfamu waan akkana kan qabata yoo wal bir dhufu yoo wal bir dhufu islaamii dalaga mul'ata qabata imaanii dalaga qalbii waan qalbii kan qabataa jechuudha. Daliilii kana rasuulii alayhi salaatu wassalaam hadiis jibriil beekama keessatti jibriil alayhi salaam rasuula dhufe gaafate. وإدو قافتين وإدو سنكيس ونين قافت إيمانا في إسلام ما رقافت لال إيمانا اللي أدق قافته إسلام ما اللي أدق قافته ريف مانجن أدام به جنان إني أدام به جنان معنى توقت هذا يوم ولك أبامي ما انتهى معنى أددك أبا جنتشو أستي جبريل قافت رسول عليه الصلاة والسلام إسلام ما اللي رقافته إيمانا للرقافة جبريل رسول عليه الصلاة والسلام إسلام من رقافة جنان أركان إسلام شنين التمي شهادتين إيجسني صلاة أجر زكاة صوم حج وكان شنين التمي كنني دلق ظاهرات دلق ملتا جتشو إيمان الرقافة إن إيمان الرقافة جنان أركان إيمان جهين التمي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشر جده رسول عليه الصلاة والسلام ديبي قولي فدا يو أكنا إيمان جتشون يو إسلام ما والبردبتم إيماني أركان إيمانا جهين كبتا أكا ربي تأمنوا إيجسني ملائكات أمنوا رسل توتت أمنوا كتاب ربي سبحانه بوسه كانت أمنوا قوية آخرة قوية سنلة أمنوا warrabbiin murteesse kanalleetti amanuu jechuu yoo addaan baafame inni ma'anum tokko yoo ammoo walit qabame akkanatti ma'ana keessatti adda bahe islaamummaan dalaga mul'ataa qabate imaanii ammoo dalaga qalbii qabataa jedhan jechuudha. Kun yoo inni wal bira dubbatan yoo ammoo adda baafam islaama kophaat dubbatan arkaanii imaana jaheen jalseena yoo akkana islaam jechuun kophaatti nam dalaga zaahira dalagu kaan mallee harkaan imaana jaheen sun qalbiin dhugoomsu kanaa jechuudha. Muuminilleen akkas imaani kophaat dubbatame jennaan harkaani islaama shaneen jaloola harkaani imaana jaheen silaaftuu beekamaa. Wanni kun akkanatti addaan baati akkanatti ammallee walit dachaatii jedhan jechuudha. Asi wanni jiru nam tokko ka ma'siyaa hojjetu ma'siyaa dalagaadha. imaanii isa guutamuu hin danda'uudha. Asin dura dabarsine imaanii ibaadanii dabalaa. Ma'siyaan hir'ataa jenni. Nami kun ma'siya dalagaa waa namtu hojjeta imaanii isa guutamuu hin danda'u in hir'ata. Macsiya kanattu hir'isaadha. Imaanii amma akka reefu dabarsinetti imaan jechuun waan islaamummaa of keessa qabu ka harkaan islaamaa harkaan imaana jaheen illee of keessa qabu. yokobaa dubbatamee jenne namichi kun macsiya dalagaa imaanii sanaaqisa hirdhu sabab inni macsiya dalaguuf nam kanaan guutuma guutum mu'min isaan hin jennuudha maqaa imaana kaamil isaa kennuu hin dandeenyu sabab imaanii isa hirdhu taatiif sabab inni macsiya dalaguuf nami kun maqaa imaana guutumatti irraanfuun guutumatti isaan kenninu guutumatti irraanfuunu namichi macsiyaa dalage malee waan imaanaa waan garii dalaguu jira akkasumatti ammallee waan imaanaa waan garii dalage malee gamkaanin macsiyaa jira kuyyoo akkana guutuma guutum maqaa imaanaan rafuune kaafir isaan jechuu hin dandeenyu akka warri khawaarijaa dalage akka muctazilaan dalagan guutuma guutum maqaa imaanaa isaa kennine namichi kaamilul imaan hin jennu akka warri murji'aa dalage murji'aan yoo inni macsiyaallee dalage imaanii isaa kaamilaa jedhan khawaarijaan maadaama waan inni macsiya dalageen namichi imaan argachuu hin danda'u kaafiraa jedhan fulatan akka dansa hubadhiidha kaan maqaa imaana guutuu kenneef murji'a isaan biratti macsiyaan imaan waliin rakkinni hin qabuu jedhan imaanii jiraate jennaan yoo inni macsiyaallee dalage waan tokko rakkinni hin qabu subhaanallah khawaarijaan dhufeen yoo inni macsiya gugurda dalage namichi hin kafaraa dhiigii isa halaalaa muctazilaalleen akkasumatti waan jedhu manzila bayna manzilatayn jedhan addunyaa keessatti kaafiraalleen jennuun muuminalleen jennuun aakhiraatti ammoo kaafir khaalidun mukhalladun finnaar nami akkanaan wal dhabeedha ahlusunna wal jama'aan ammoo maan jedhan namichi kun maqaa imaana guutuma guututti hin argatu maaniif innaan macsiya dalaguu jira maqaa imaanallee guutuma guututti irraanfuunuu imaanii isa hirdhu jechu mu'minuun naaqisul imaan akkan jenne yaamna mu'minuun naaqisul imaan mu'minaad mu'min imaanii isa hirdhata ka imaanii isaa naqqasamaa sabab gartee macsiyaatiif imaanii macsiyaan hirdhata ibaadan dabalaa jennechu bakkitan keessa nami guddaa wal dhibeedha kaan xaraf tokkabate xaraf kufrii warka maqaan isaanii firqa waciidiyya jedhaniin kaan ammoo hin laafise gadi buusedha kan maqaan isaa murji'a jedhaniin warri kaan warra wasaxaati warra haqaati ahlu sunna wal jamaa'a akka khawaarijaallee maqaa imaanaan rafuunee kaafir jenne dhiigii isa halaalin jennu akka murji'aallee maqaa imaanaa kaamil kennineefi macsiyaan inni dalagu imaan waliin rakkinni tokkollee hin fidu imaanii isa kaamilaa hin jennudha macsiyaa dalaguu jira nam macsiyaa dalagu osoo argitu akkamitti imaanii isa kaamil jetta tanaafuu karaan kulleen jallinna kulleen jallinna karaan karaan haqaa karaa ahlus sunna wal jamaa'atiidha yoo isa zaban kanan laaltan warri akkana dhiig nama halalfachuu jiru ka dhiig nama jissuu jiru biyya adda addaa keessatti bombi darbuun ummata islaamaa qaqqaluun dhiig islaamaa ka halalfachuu jiru sababa dubbii tanaati beeki dubbii nasirra kaati khawaarijaan dhiig nama jissuu jirtu warri alshabaab jedham ka biyyi soomalee keessatti argamu ka dhiig nama jissuu jiru dhiig ummata islaamaa jissuu jiru maqaan isaan jissaniin kunoo maqaa kanaadha imaan hin qabu macsiya dalagaa gaaf macsiya dalagan kaafiraa dhiigii isaanii halaalaa fixuu qabnaa nam islaama ka salaatu yaa akhii nam masjid keessa salaatu ummat islaama ka qiblaa fuuldeeffate salaatu masjid keessa seentee bombii itti darbite yoo fixxu yoo ammoo kanaan gam rabbii dhihaadhaa jettu ayyuu diinin haadha diinan kun diina kamme diinan kenna kan jedha nam dhaabate salaatu ka qiblaa fuuldeeffatu ka kaaba fuuldeeffatu ka salaata dhaabatu yoo nam kan seentee bombii itti darbite dhiigisa jissitu maqaan atin ijjeestuun maqaan atin dhiigisa hallalfattuun macsiyaa dalaganiif laal macsiyaa tokkotti dalagan yoo fakkiif akkanatti ummata islaamaa fixxu diina kam diinan kunin diinan nabi muhammad alayhi salaatu wasalaam kanaa mitiidha diinan nabi kenna alayhi salaatu wasalaam kanaa miti kunu quraanii kana kunu hadiisii kana hadiisii tokko quraanii tokko aayan tokko ta quraana ta dhiiginam islaama halaala deem ijjeesi deem dhiigisa hallalfadhisiin jettiin jirtuudha kun guutuun shuba shuba ummati khawaarijaa oofu muftii qaban ulama qaban xullaab qaban nam hedduu dhamaasanii shuba adda addaa itti qaraanii jaanjeessanii mataa isa hidhanii akkasitti maqaa jihaadatiin laal maqaa jihaadatiin dhiig ummata islaamaa jissuu jiranidha dhiig dubartii islaamaa jissuu jiran dhiig ijoollee islaamaa jissuu jiran ayyu diinin haada kun diina kam jihaad keessatti dubartiin hin ijjeefamtu jihaad keessatti ijoolleen xixiqqoon hin ijjeefamtu jihaadii isaanii kun maal sunu nami ati jeessu dubartii islaama ta hijaab qabdu nam islaama ka dhaabatee salaatu qiblaa gargalee akkana ummati khawaarijaa hin qaanfatan sahaba rasuulatu alayhi salaatu wassalaam hin fixanii aliy ibni abi xaalib isaanitti jeesse radia allaahu an aliyyin hin kafarsiisanii aliin ammoo isaan hin kafarsiisin radia allaahu an aliyyin وعن صحابة رسول الله أجمعين علي نسان كفر سيسي warri kun maanii jedhanii gaafatan aliyyi radiyallahu an warri khawaarijaa ka akkanan nan fixu kun ka dhiig nama hallalfat kun maan jennaan aliyyin kaafir hin jenneen kaafira min alkufri farru mushrika min ashirki farru aliyyin akkan jedhe mushrikaa miti kaafiraalle miti maarre ikhwaanu lanaa bagaw calaynaa aliyyin akkan jedhe buleeyyan keenna kanurra addaan gataran kanurra jallatan laqa أهل السنة والجماعة طريقا نساني كرا نساني كنا جتشو نمن كفر سيسن أهل السنة والجماعة نم تكو كواني كفري سرت أرقم ملي كواني كفري سرم مركاني فملي هن كفر سيسن وان انك بلا فول دي فتي سلاتين وان اني والرسول عليه الصلاة والسلام دفن التمنين وان اني كان رقومسي هن كفر سيسن يو اني شبال لكبات هن كفر سيسن ما جنان إسان برا كفرين شروط كبات موانع قبا شروط جون ولاغا قبا موانع جون وان كفري كان دو وان سن نم سن الرد ترجمت جنان نم سن هن كبرو كفر ما نتم مرتاه وان سن تدوال يا رب ان شاء الله برون فول درك يستي وان سن توكو توكون دبچوفتين نم امو وان كفر ما سر ملت كوان كفر ما سر مركنا كن كفرات مرتد كن اسلام من ربها فكين كنا ور وحده الوجود ka addunyaan kun guutuu wa tokkoo jedhu makhluuqaati rabbi addaan hin baafamu addunyaa wanni argama guutuun rabbi ka jedhu kun hin kafaraan wahdatul wujuud maan jennaan khaaliqi koba makhluuqaati koba rabbiin koba eegisuni gartee uuman koba akkamin nami rabbiin ta'a akkamin makhluuqaati rabbiin ta'a kuwaan hin mallee jechuudha. Nama hin malle nama rasuula alayhi salaatu wassalaam hin tahiniif nabiyyumma kennu ka rasuulumma kennu nam nabiyullaahi Muhammad hin tahiniif alayhi salaatu wassalaam ka nabiyyumma isaa kennu ka rasuulumma isaa kennu kulleenin kafaraan. maaliif ennaan eegii rasuulati rasuuli bira hin jiru eegii nabiyyiiti nabiyyiin tokkolleen hin jiru laa nabiyya ba'di rasuuli alayhi salaatu wassalaam akkan jedha naan booda nabiyyiin tokkolleen hin jiru war tokko jiraan maqaan isaa qaadiyaaniyya jedhaniin qaadiyaaniyyaan kun ahmadiyya ufiin jetti isiin isiin waan jettu mirza gulaamu ahmad laal mirza gulaamu ahmad alhindii namichi jedhan rasuula nabiyyi keennaa rasuul keennaa jedhan warri sun biyyaddu keessatti argaman keeniyaallee keessatti argaman maqaan isaan achi beekamaniin ahmadiyyaa muraadii isaanii mirza gulaamu ahmad alhindii ka jedhan kun rasuulaa jedhan nabiyyiin keenna moo alayhi salaatu wassalaam maan jedha laa nabiyya ba'dii eegi kiyya nabiyyiin biran jiru rasuuli biran jiru rasuuli alayhi salaatu wassalaam xumur gartee ambiyaati ambiyaan tokkolleen kas duuban dhufin jiru تنافو نمي ايجي رسولة نبي يما ايمت يكان نبي يما ايجي رسولة كنن بروت اتكن كونين كفرا وانا كنا كملتي بيكمي كفرين الرمبر كنا كونين كفرا اسلام من ربها كوان كان انتهين نم اسلاما كبارك الله فيك قبلة فول دي فتي صلاة كنان كافر جداني ديجي سحل الفجون كوني دين خوارجا أكيدا خوارجاتي برمسي كين كارنا كنا بارك الله فيكم الله الله الله الله الله مولاه الله الله الله الله الله مولاه بكى سنما اللي الله خالق وانكينو الله جتا المنامة الله باطل دقينو الله Sammuutinya Rabbi Allah Qurachuun dandeenyu Allah Qurachuun dandeenyu Allah Daangaan ni nuuf kaa'e Allah Lakkiin tarkaanfannu Allah Quraana badiisaan Allah Qofata qabannu Allah Qofana jiraannu Allah Quraana badiisaan Allah Qofata qabannu Allah Qofana jiraannu Allah Allah Allah Allah Allah Allah Maulaa Allah Allah Allah Allah Allah Maulaa sheeka keenya kabajamaaf jaalatamaa ustaas Huseen Suuraa Booranaa rabbiin isinirraa haa jaalatu nullee warra aqidaa qulqulluu qaba turraan waa godhu jenna egaan kabajamtoota dhageeffattoota keenya qophiilee isiniif dhiyeessinerraa barumsa guddaa argattanii jirtan jennee abdanna waan har'aaf qindeeffanne asuma irratti goolabna hanga sagantaa soora qalbiitii walitti deebinutti nagaa rabbii keessanuuf jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa aakhiraa argadhaa wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu.
نور الهدى صور قلبي مسلما صور قلبي مسلما